radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na eugenia mukankusano muri studio ya gatanu ndabaramukije aho muri hose ubu ni umwanya w'amakuru yerekeye uburundi ikaze mwese kuri radiyo yanyu
barabarashe barabashera mu masase menshi na grenade bace bitaba imana biradutangaza ngaha kubona umukoroneri araswa muntu nkujya kandi yari mu bambere bajeje umutekano ngaha muri quartier yacu ya Bukirasazi uwo ni inshuti ya koroneri emmanuel buzubona waraye yiciwe i bujumbura hamwe n'undi bari bari kumwe yavugaga rero kuri urwo rupfu iyi nkuru turaza kuyigarukaho hamwe n'iyerekeye urubanza rw'abashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi bw'uburundi n'iyerekeye impunzi z'abanyarwanda zarubakiwe na hcr ubu zikaba zirimo kujya mu nkambi z'abanyekongo mu burundi ni mu kanya rero kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda twabibutsa ko mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresha aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo com turi kuri facebook no kuri twitter ijambo ni radiyo yacu amakuru y'ijwi ry'amerika tuyahere nyine mu burundi aho umwofisiye wo mu gisirikare cy'uburundi wari ufite ipeti rya koroneri emmanuel buzubona yishwe ku mugoroba w'ejo kwa gatatu mu mujyi wa bujumbura abo mu muryango we barasaba ibisobanuro ko leta y'uburundi yavuga kuri ubwo bwicanyi bukorwa muri ino minsi ku basirikare b'u burundi inkuru mugezwaho na mugenzi wacu evariste nzikobanyanga Piga simu inajimija, piga mwenye alikuwa nayo yule kijana mwingine, naye ngoragerageza nyuma kukaa kidogo, nikasikia dekapita nipiga simu eti mama kurodojanaje maiti ya mzee hapa barabara.
ayo marira nayo umukenyezi wa koroneri buzubona yahora akorera mu gisata c'iperereza mu biro bikuru vy'intwaramiheto z'uburundi nk'uko twabibwiwe na bamwe mu baryango biwe koroneri buzubona emmanuel yarashwe n'abamutegereye ari kw'ipikipiki atashe ku rugo iwe muri karitiye bukirasazi ya mbere ya zone kinama hari nko ku metero ijana uvuye kw'ibarabara riva mu gisagara ca bujumbura rigana intara ya bubanza ahita yitaba imana co kimwe n'uwariko agendesha ipikipiki yari mwunguruje hari nk'igihe c'isaha isaha imwe n'igice z'ijoro nk'uko bivugwa n'inshuti y'iyo ntwazangabo byari dushikiye ejo yiriwe ngaha hama rero ku mugoroba afata moto n'u- n'umukozi bashaka kuja gushiramo esanse hama bagarutse nko masaha moya n'inusu niho bahura n'isanganya barabarashe barabashera mu masase menshi na grenade bace bitaba imana biradutangaza ngaha kubona umukoroneri araswa muntu nkujya kandi yari mu bambere bajeje umutekano ngaha muri quartier yacu ya Bukirasazi no mu manama y'imi- y'umutekano yaguma agenda twe ntituzi igituma ntituzi ibyo ari byo kuko nta ngorane yari afitaniye n'abanyagihugu yabana neza n'abanyagihugu yari uwa mbere mu gutuza ibisuma yari uwa mbere mu mutekano kandi abanyagihugu bose bamukunda murabona no ngaha ko buzuye ababanyi b'iyo ntwazangabo co kimwe n'abaryango biwe bafise intuntu n'agahinda kubera urwo rupfu ku ntwazangabo yarangwa n'umubano mwiza ngaho muri karitiye bukirasazi ya mbere ikindi giteye amakenga abanyabukirasazi ya mbere ni ingene muri ino minsi hibonekeza uruhigi ku ntwazangabo z'igisirikare c'u Burundi ino nshuti y'umuhisi koroneli buzubona Emmanuel isaba leta y'u Burundi gutanga umuco ku biriko biraba twe dusaba inzego zirongoye iki gihugu yuko boja hamwe bakaraba iki kintu kituma abantu bajeje umutekano baguma bapfa twebwe turi abanyagihugu ntituzi na kimwe nta na kimwe nuko leta yogira uko ishoboye kose ibintu bigahagarara tugasaba n'umukuru w'igihugu ko ibintu byohagarara kuko biratumaramaza twaguye mu gahundwe twabuze aho ducira nayo tumira aho ntibaheza kwica abasuda nkabo natwe bazava baturaramwo batwice mu gisirikare c'u Burundi barababazwa n'ibitero bigirwa ku basirikare bo ku rwego rwo hejuru kuva hagati mu mwaka wa 2015 koroneli Gasopari Baratuza avugira urwo rwego amenyesha ko abakora ubwo bwicanyi ari abatifuriza ineza igihugu arahumuriza abibaza ko ibintu biriko birayangara mu gisirikare c'u Burundi umuntu rero amaze kubiraba hirya no hino biraboneka ko ari umugambi w'abantu bamwe bamwe batipfuriza ineza igihugu cacu ivyo ntibiduca intege eh, mu gisirikare gusa biratubabaza kuko tubona yuko hariho bamwe bamwe tubana abameze nk'ibintazi oya ntawovuga yuko biyangaye abantu borema abajejwe igisirikare ku nzego zose nkuru bariko barakora ibishoboka kugira ngo ibintu nk'ivyo bihagarare canke bigabanuke hama hariho ico bita mu rurimi rw'igifaransa menace mu gihe rero bene izo menace zibonetse hama hacafatwa ingingo zijanye n'ivyo kugira ngo bazigwanye hari n'abandi babiha yuko kumbure hoba harimo uwo avugira igisirikare cy'u Burundi aranahumuriza abibaza ko hari ikibazo c'ubwoko muri urwo rwego mu gihe bimaze kwibonekeza ko iyo hishwe intwazangabo y'ubwoko ubu haca hicwa intwazangabo y'ubundi bwoko koroneli buzubona Emmanuel yari yubatse asize abana batanu na bane yarareze umukenyezi wiwe afise ingorane y'ingene agiye gutunga abo bana mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa kutarenga ntikurenguke hamaze kwicwa mu gisagara ca Bujumbura intwaza ngabo zine z'igisirikare c'u Burundi i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika Evariste urakoze kuri iyi nkuru urubanza rw'abashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Burundi kuri uyu wa kane rwakomeje mu rwego rw'ubujurire igitega umunyamakuru wacu Eroge Wirikaneza yarahari
bose uko ari mirongo ibiri n'umunani umushyikirizamanza wa repubulika yabasabye igihano cy'umunyororo w'ubuzima bwabo bwose no kutemererwa gusubira gukora akazi ka leta mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri umushyikirizamanza yasiguye ko umwe wese icyo yakoze cyari gifitanye isano n'icya mugenzi we ku bwiwe ngo naho bakoze ibintu bitandukanye mu bibanza bitandukanye byari bifise intumbero imwe rudende guhirika ubutegetsi yabwiye sentare ko umucamanza wa mbere yirengagije ko aba bantu bose bagirizwa icyaha kimwe aca baca mu migwi ibyo abona ko ari amakosa ikindi ubuserukira amategeko muri urubanza avuga ko anegura n'ingene mu rubanza rwa mbere umucamanza atigeze yerekana isano n'ubucuti biri hagati y'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi n'abari batunganije imyiyerekano y'ukwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu aha yasavye sentare ko yobifatira ko igacironsa indishi z'akababaro abazisavye kuko ivyakozwe kuva ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane hatanguye iyo myiyerekano y'ukwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca perezida nkurunziza babifisemwo uruhara umushyikirizamanza yanashikirije icyiyumviro cy'uko abantu batanu ku ndwi bejejwe n'igisata cya mbere cya sentare bofatwa bagatabwa muri yompi babiri muri bo ntibaje muri uru rubanza mu iyungururizo umwe afise ingorane zo mu mutwe uwundi nawe akaba atakiri ku butaka bw'u Burundi mu bashengejwe hari abemanze bimwe mu byo bagirizwa uwa mbere ni generale Cyril Ndayirukiye ubu yibukije ko ibyo yakoze byari ngombwa kuko yashaka kugarukira amasezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro asigura ko yariko akingira abanyagihugu bariko bagandagurwa n'abajejwe kubakingira yavuze ko ibi ari vyo yarahiriye nk'intwazangabo co kimwe na ndayirukiye commissaire de police zeno ndabaneze yemanze ko yashigikiye iciyumviro co guhagararira amasezerano yarusha ariko bompi ivyo bakoze ntibavyita icaha ari naco gituma basavye kwezwa uwundi mupolisi yemeye nk'ivyaba ba mbere ni commissaire de police Emergide Nimenya yavuze ko yihweje amategeko icaha kurikiranwa ko cohanishwa umunyororo utarenza imyaka mirongo itatu nk'uko amategeko rero abitegekanya kandi akaba ari nako yabikoze mu kwiyamangira ivyo yakoze ngo yotegerejwe guca ahanishwa ica kabiri c'igihano yociriwe mu basirikare n'abapolisi bafise ipete rya general umwe gusa niwe atana kimwe yemanze uwo nawe ni Juvenal Niyunge ko batazira kiroho yahakanye ivyarerwa vyose aca asaba kwezwa aba bose co kimwe n'abandi bafunganywe bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi hamwe n'abidegemvya basavye sentare kubakurako indishi z'akababaro zisabwa na leta y'u Burundi umugambwe CNDD-FDD radio televiziyo Rema n'abapolisi barenga cumi basavye indishi ku giti cabo izo ndishi z'akababaro zikaba zirenga imiliyari zitandatu z'amarundi basiguye ko atana hamwe abasaba izo ndishi berekanye uruhara rw'umwumwe mu vyo bavuga ko hari abantu bishwe amazu yabomowe ibigwanisho vyibwe n'ibindi urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu iyungururizo rwatanguye kuburanishwa ku itariki ya cumi na rimwe uku kwezi mu kwezi kwa mbere uyu mwaka umucamanza wa mbere yari yaciye urubanza uku gukurikira abasirikare n'abapolisi bane bari bahanishijwe umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose bose bafise ipete rya general icenda bahanishijwe imyaka mirongo itatu yo gufungwa umunani bahanishwa imyaka itanu na indwi muri bo barezwa aba bajenerali bane bava mu bwoko bwose babiri n'abatutsi bahoze mu gisirikare ca kera bandi babiri n'abahutu bahoze muri CNDD-FDD ukiri umuharwanya leta general Cyril Ndayirukiye we akaba yarigeze no kuba umushikiranganji w'ukwivuna abansi mu Burundi Eloge Burikaneza Gitega ijwi rya Amerika
eroje urakoze kuri iyi nkuru urubanza rw'abashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi ruzakomeza mu mwiherero icyemezo cy'urukiko kizatangazwa mu gihe cy'ukwezi abanyarwanda bahungiye mu burundi mu gihe cy'inkiko gacaca ubu barimo gutaha amazu yabo bubakiwe n'ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr ibyo gutaha mu rwanda ntibabitekereza umunyamakuru wacu fidel dantoine nsabimana adufitiye inkuru
abenshi muri izo mpunzi z'abanyarwanda baturuka mu ntara z'ubumanuko binjiye mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda binjiye mu ntara ya ngozi aho batatevye ko baciye bazanwa mu ikambi yari yabatekanirije muri komine ya giharo ni mu ntara ya rutana aho bamaze imyaka itanu bafashwa n'ishirahamwe hcr inyuma y'iyo myaka itanu ikambi ya giharo yarugawe abo banyarwanda hcr bubakira amazu ku mutumba wa bitare muri komine ya bukemba ni mu ntara ya rutana nyene babanje kubigisha uburyo bwo kwibeshaho bakora imigambi mito mito ariyo benshi bananiwe bahitamo kwiyandikisha mu ikambi y'impunzi y'abakongomani yubatswe mu ntara ya cankuzo ahitwa ikavumu justin gasana ni umunyarwanda wo mu kigwati ca bitare umuntu adafise uburyo imfashanyo zimaze guhagarara nta kindi nta hepfo nta ruguru ari ukwivuza ari ukwimenya ari inge ari ukwimenya byose ubuzima buranga burananirana n'ubu no muri twebwe uwo binaniye akavuga ati naho twari tubashimye uhitamo ko baterekana njye mu ikambi njye gufashwa abo banyarwanda barafite icyo bashima kubona baba ku mutumba wa bitare umutekano ni wose kuri twebwe nta ngorane cyane cyane twe twanyuzwe n'uko abanyagihugu tubana neza ubuze aho arima mugenzi w'umurundi aragufasha akaguhereza gatoya ukarima ukabona utuboga dufise umutekano tugafite umubano mwiza n'abanyagihugu twe numva atazindi ngorane zindi turagenderana tubona nta kibazo uba ufite agacupa ufite iki ufite agatoke akabona turasangira nta ngorane zimwe
mashaka jean prime ni umurundi ab'ibitare aremeza ko abanyeneza n'abanyarwanda mu bisanzwe naho turwana turadufashanya dusangiye ubuzima bugoye mwe nuko nyine twese turi kumwe nuko sabimana pelagiya umurundikazi wo ku mutumba wa bitare arashingira intaho uwo mubano mwiza turabanye neza cyane rwose turafatana mu nda cyane n'abana b'iwacu barigana baraturanye ndetse barafatana mu nda bagatira n'uduhudu n'uwababuze agakaye n'undi akamutira mutuyimana alice ni umunyarwandakazi aba mu kigwati cya bitare avuga ko umubano mwiza n'abarundi umufasha kubaho iyo tutabitaho natwe tuba twaromotse nk'abandi tubaye hano nyine kuko badufashe neza abana bize impunzi z'abanyarwanda biga hakurikijwe porogaramu y'inyigisho za leta y'u Burundi twashatse kumenya nimba batoshobora gusubira mu rwanda benshi bagira icyo bahuriye ko uyu ni rutagengwa rishari
nawe twahanze tutahabona tumaze imyaka ingahe mu burundi i burundi tuhamaze imyaka myinshi nta mugambi wowe ubwawe wumva ufise wo gusubirayo basha ntawe mfise burema
kubera iki aho naba ngiye kubeshya nibizi hakimu nawe ati gusubira mu rwanda si vuba ntoya bagenzi igiye gusubira mu rwanda ibyo bizimana gusubira mu rwanda si vuba ni bahunze gacaca ubajije uti harimo abahunze gacaca nibaza kuri iyi si y'imana nzima nta muntu ahunga ubutabera kuko aho uri hose urakurikiranwa imbere y'amategeko igihugu urimo cyose ko nta gihugu na kimwe gifite uburenganzira bwo kwakira umunyabyaha abo banyarwanda bagishika ku mutumba wa bitare yari imiryango mirongo itandatu n'ine uno munsi muri ico kigwati hasigaye imiryango itarenga itandatu abandi bose bagiye kwiyandikisha mu ikambi y'abakongomani iri kavumu mu ntara ya cankuzo bakavuga ko bahunze ubukene bwari muri ico kigwati ca bitare ibukemba mu rutana fidel d'antoine sabimana ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uburenganzira bw'abana b'abarundi burabangamiwe abana b'abakobwa baracuruzwa bagakoreshwa mu buraya cyane cyane muri ibi bihe birimo umutekano muke ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi cyagarutse kuri ibi bibazo by'abana b'abakobwa bahura nabyo mu bice bitandukanye by'uburundi mugenzi wacu ariane itangishaka yatumiye bwana jacques nshimirimana wo mu rugaga rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abana mu burundi bwana nshimirimana haratangira asobanura aho ibikorerwa abana b'abakobwa bitandukaniye n'ibikorerwa basaza babo
by'ukuri nk'uko mubizi cyangwa n'abatwumviriza benshi basanzwe babizi hariho amabi abana bahurira ko muri rusange hakaba n'ayandi mabi usanga akenshi akorerwa abana b'abigeme gusumba abana b'abahungu rero kuri uyu munsi mwashimye aho tuvuga kuri icyo kibazo cy'amabi akorerwa abana b'abigeme Eh, ni menshi ariko ntitwoshobora kuyadondagura ngo tuyaheze ariko makuru makuru mu mabi akorerwa abana b'abigeme ni amabi aba afatiye ku gushurashuzwa nibyo nabo nyine barashobora gukoreshwa ibikorwa biruhije barashobora kudandazwa barashobora kwibwa n'ababyeyi babo barashobora kuba eh, mu- mu ngorane zitandukanye cyangwa bagakorerwa ibindi bibi ariko akenshi byose byama bihagarara ku kintu cyo kubashurashuza cyangwa cyo kubangaza cyangwa ugasanga iyo bangaye bobo bakaba mu ngorane gusumba abana b'abahungu notanga nk'akarorero iyo umwana w'umwigeme eh, agize ikibazo n'umuryango wiwe umuryango ukamwomora ntimwibaze ko bimworohera kuronka indaro cyane nk'umwana w'umuhungu uko aronse indaro ushobora gusanga bamukoreye ayo mabi afatiye ku by'ugushurashuzwa nicyo gituma nari mvuze nti abana b'abigeme hariho amabi bakorerwa badahuriye ko n'abana b'abahungu kenshi
ikibazo cyo gushurashuzwa nivyo ni ikibazo kizwi ariko ngo tubwira mu- ido nido nk'ibibazo bimwe bimwe nk'amwe amashyirahamwe aharanira agateka k'abana ababyeyi cyangwa abandi bantu barabashikiriza bimwe mu bikorwa ah, bikorerwa abo bana b'abakobwa mu tubwira nk- nko ngaho mu gisagara cya bujumbura bimwe mu mabi mu mwumva akorwa cyane muri iki gihe ni nk'ibi mu- mu- mu bihe mu bihe by'umutekano muke amabi ariyongera kuko hariho nk'amabi tutaba twari tumenyereye mu gihe cy'umutekano tutaba twari tumenyereye mu gihe abantu baba bari ku bikorwa byabo bya minsi yose nk'uko bisanzwe ariko ayo mabi akagera kuboneka iyo hari umutekano muke nk'ubu notanga nk'akarorero iki kibazo tumaze iminsi tuvuga cyo kwiba abana le trafique y'abana ni ikibazo kigeze kugira ingufu nyinshi cyane kuva eh, igisagara cya bujumbura gihuye n'ibibazo by'umutekano hanyuma icyo kibazo ni ikibazo kiba gikora ku bana b'abahungu ariko kigakora cyane ku bana b'abigeme hanyuma iyo turi ko tuvuga nk'ibi byo kudandaza abana urudandazwa rw'abana kenshi tubivuga muri rusange mugabo ntidutomore mbega abana baba badandajwe baba badandajwe gute kuko uko abana b'abahungu badandajwe n'icyo baba bagiye gukora si cyo kimwe n'icyo abana b'abakobwa badandajwe baba bagiye gukoreshwa rero muri iyi minsi y'umutekano muke abana b'abigeme bahuye n'ibibazo tutaba twari dusanzwe tumenyereye cyane muri rusange kumbure biba byahora biba ariko byiyongereye cyane ku rugero ruteye ubwoba kuva eh, twinjiye muri iki gihe cy'umutekano muke aha notanga nk'uturorero tumwe tumwe iyo tuvuze ku nko ku- kwiba abana babakura mu misozi babamanukana i bujumbura cyangwa babakura mu gisagara babajyana mu, mu, mu misozi hagati eh, dufatiye nk'akarero kuri abana bakura mu misozi bamanukana i bujumbura ngo baze gukora akazi abana benshi cyane babigeme batandukanye n'imiryango yabo bamaze gutandukana n'imiryango kumbura ajya kwiruka kuri naka ati nampa indaro canke ngiye kubana n'abandi bagenzi kubera eh, ikibazo c'umutekano muke umwana we akagenda yinosa amazi yuko agiye kubana n'abandi bagenzi mugabo aho ahungiye ahagiye bakamukoresha ibindi Eh, akandi karorero ni nk'abana baba bari mu mashuri aba bana b'abigeme baza gutangura amashuri yisumbuye ni naho rero dufite dufite n'amakenga menshi cyane kuko n'ikibazo kiriko kirakomera rwose Eh, ni abana bagwa mu byara by'abantu bita rehabateza aba- abakomisiyoneri badandaza abantu umwana araza avuye muri primaire yinjiye mu mwaka w'indwi akibaza ati ndakuze ubu ngiye kubana n'abandi bantu bakuze hakabaho abasuma babo baca babafatira muri iyo muri iyo myaka nyene baba ari abana b'imiyabaga abana abana ashaka baba bakiri bato cyane imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu gushika kuri cumi n'itanu bakabafatira muri iyo myaka hanyuma bo bakibazo na bagenzi baronse ababitare habate kumva abo bagenzi n'ababa batumwe n'ababadandaza n'abakeneye gutwara abo bana bamaze kubafata nk'abagenzi babo bakabizera hakaca hakoreshwa bimwe by'ibiyayuramutwe abo bana bajya kuramukanya bajya gu- gu- gutambira hamwe bajya gutembera ababyeyi baba bazi ngo bagiye ku ishuri abana ntibashike ku ishuri ku ishuri baba bazi ngo bari muhira muhira ntiba- ntibabe ariyo bari rero ukaca usanga hari ikibazo hagati y'ishuri n'ababyeyi cyo kuvugana kugira ngo bamenye by'ukuri ba- yuko abana bari ku ishuri cyangwa bari muhira rero ni umugwi w'abana baca badevelopa n'amayeri menshi cyane yo guhenda ababyeyi tanto bakitwaza ko babirukaniye minervare mugabo bagiye gutemberera abo bagenzi abo bana rero iyo bamaze gushikayo donko gufatwa neza nabo baca baja kurondera abandi icyo ni ikintu rero kiriko kirafata arire nini cyane kuko usanga eh, ibi bintu twita amarezo sosiyo bibafasirita cyane barungikiranira utumesaje barungikiranira de foto de zimaje zituma bashobora kurokita abandi bana mu mwanya muto cyane Mm, aho mushira Kwezi ntahe ka- nshimira imana mushatse kuvuga nko mu mu buzima bwa misi yose ngaho mu gisagara ca bujumbura u- iyo abana bagendaniye bakagenda mu mu mazu y'abantu bakuze yabo bagwizatunga birashika birashika kuko ntawo bideha kandi bihari turabivuga Eh, nivyo hariho abo bi- bitanezera ariko twe ntituba tubari kugira ngo dukore ibibanezereza tuba tubari kugira ngo dukore ibyo twiyemeje abantu bakuze barabatumira abo bana bakagenda ari kigwi ugasanga ni abana batanu ni abana cumi ni abana cumi na batanu bakagenda mu nzu y'umuntu umwe hanyuma hari ibyo bakora ba- ugasanga ba- ba- babaha ibiyobyabwenge ba- bakabaha imiti mu mazi yamwe y'amazi aba ari mu macupa abana ubwenge bukagenda Ya, bika- bikatunanira gusa gushobora gutora neza shene y'abo bantu baba bariko bara- barabikora tukabona abana baba bataye ubwenge ukabona nk'umwana aje kwitura avuga ngo jewe sinigeze mbona umuntu n'umwe antera inda akaba afise inda ikuze y'amezi umunani urumva nk'ibyo n'ibintu ni ibintu Atavyibuka.
bidahuritse bisigura yuko ibyo biba byamushikiye ari muri etat d'inconscience totale A- abo bana babaha imiti hama bakabashorashuza bamaze kubashorashuza bakabarekura umwana akaguma yibaza ngo ni muzima arakomeye ntamenye ibyigeze bimushikira ko byamushikiye ari kumwe n'abagenzi kanaka canke ari mu rugo kanaka ibyo rero twe biradutera ikibazo kuko iyo tugeze kurondera base b'abo bana ntushobora kumenya se wiwe uwo ari we ko uwo mwana ibyiza byamushikiye a- ata bwenge afite ntashobora kumenya ngo umuntu twagendanye yari naka ntiyibuka murumva yuko kiba ari ikibazo gi- gi- gikomeye cyane
aho ni mu gisagara ca bujumbura nk'uko mubivuze ni ikintu gitanguye kwibonekeza aho hakoreshwa ubu- ibiyayurabwenge ibiyayuramutwe Mm.
Ha- ha- mu zindi ntara ho hari ibyibonekeza canke ibi- nyine cane cane mu gisagara ca bujumbura erega ivyo ivyo bimaze kuba vyibonekeza mu gisagara ca bujumbura kuko ubuhinga bukoreshwa n'ababikora bara- barideplasa uyu munsi nimba bari bujumbura baraduga bakaja imuhinga bakaja ingozi kandi kubera ko baba babigize umwuga aho bageze hose bakora bya bindi ahubwo wanashaka biborohera cyane kubikora hagati mu gihugu gusumba i bujumbura kuko hagati mu gihugu baba bazi yuko kumbure nabo bibona cyane n'abovuza induru bataba ari benshi kunganya nabo bibona mu gisagara cya bujumbura kuko nk'amashyirahamwe menshi aba ahari akurikirana ikibazo cy'abana menshi aba ari mu gisagara cya bujumbura none twavuga yuko ivyo bitumwa n'uburyo buke abana b'abakobwa baba bafise canke bitumwa n'ingeso z'abana b'abakobwa mubibona mute by'ukuri kuri abo bana baba bakiri bato ntidushobora kuvuga ko bitumwa n'ingeso kuko nta ngeso mbi baba baragira bacakira bajya abana baba bavuye mu mashuri y'intango bamwe baba bacoroshe guhenda bamwe bashobora kuvuga ngo tuzoja gutembera ku itanganyika aho tuzoja ngo kugendera mu modoka kwa naka hanyuma bakabaha udutelefone bakabaha amantu z'amayinite bakabaha ah, amakonegisiyo ya interinete hanyuma umwana avuye muri primaire atari bwigera akora telefone ishobora kubamo ya marezo sosiyo uba babona yuko ah, ari urundi rwego ateye usibye yuko binabasamaza no mu mashuri baba bariko bariga ahubwo ivyo byonyene biba bikwiye kugira ngo umwana abone ko umuntu ashoboye kumuha telefone y'ibihumbi mirongo itanu cyangwa ibihumbi ijana cyangwa ijana na mirongo itanu ariwe mukunzi afise ibyo bikaca biva biva mu kubuza umwana ko yikonsantara ku ishuri gusa ahubwo bigatuma umwana abona yuko finaruma ababyeyi biwe yari afise yari azi yuko aribo bakunzi ba mbere afise ataco bamaze kuko iyo bari hari icyo bari bamaze kuri we baba baramuguriye iyo telefone iyo rero amaze gukorokera muri ibi by'amarezo sosiyo ba- ba- bandikiranira biramutwara umutima umwana akagenda wese amaze kugenda akabona yuko yakomeretse nawe agerageza kurondera ya ya gurupe y'abagenzi biwe kugira ngo ntakomereke wenyine icyo nicyo giteye amakenga kuko urashobora kubona uti aba bana bagendana ari icumi ibyo tumaze kubona tumaze kugendereza iyo muri abo cumi umwe yamaze gufatwa aragerageza abandi icyenda nabo bagafatwa na ya ndwara nyine ugasanga ari gurupe y'abana cumi bagendana umwe atwaye inda muri uku kwezi mu mezi umunani aryohera abacumi hafi nka bose batwariye inda rimwe kubera ko ntaba akeneye ko asigara ari gicibwa mu bandi bana aba ashaka yuko aguma yumva ko akiri muri wa mugwi wiwe kandi asangiye ingorane na bamwe bamana kuko ibyo byose ajya kumubwira ati nabuze iranze y'umwana cyangwa nagiye kuri zakise ntibyomunezera cyane ariko abibwira abo bahora bagenda nabo bakiri inkumi avuga ati reka tube mu buzima bumwe twese kubwire ninavuga iby'irange ubundi ntantwenge ngo ntatarabyaye burakoze cyane burakoze cyane rwose mushinga nawe jacques nshimira imana ku- kuri ico kuri ako karorero muduhaye ku bu- ku bintu bisobe- bish- bisigaye bikogwa mu mu kugira ngo abantu bay- bakorere amabi abana b'abakobwa cyane cyane nk'uko bisiguye ibiyayorabugenga bisigaye bikoreshwa cyane murakoze mwavuze kandi ku bijyanye n'urudandazwa rugirwa ku bana b'abakobwa kuri iki kibazo nyine navuganye na komiseri generale hatungimana jimmy ku biro bya pafe biro bijejwe uruja n'uruza mu gihugu akanya kamubanye gake cyane ariko nashoboye kuvugana nawe iminota mike cyane mu kanya gaheze reka twumve bimwe mu byo yavuze ku bijyanye n'iki kibazo cy'urudandazwa rw'abana b'abakobwa urudandazo rw'abana b'abakobwa biragoye gusubira muri ibi bihe Eh, na cyane cyane kubera abana b'abakobwa ah, bafite imyaka cumi n'umunani irenga ko barakunze kuza kurondera ibikaratasi by'inzira hanyuma rero twebwe mu kazi ka minsi yose kubera tubona ko hari abana bakiri bato n'aho bafite imyaka cumi n'umunani barakunda kutubwira yuko um, ari abamajere ba- benshi muri bo basanga bafite ama- diplome za karangamuntu rero abo bana tugerageje kubabuza gufata ingendo eh, baratubwira ko tubarenganira gatoya hanyuma rero nicyo gituma rero kuri twama tuje duhamagaza ababyeyi babo kugira ngo tubanze tumenye abo bana iyo bariko baraja n'ivyo bagiye Eh, kenshi baba bari bonyine cyangwa baba bari kumwe n'abandi bantu babaherekeje kuko amashyirahamwe amwe amwe aharanira agateka k'abana avuga ko benshi banyuruzwa batwawe n'abandi bantu mu bindi bihugu ugasanga batwawe mu budandaji cyangwa mu bindi bikorwa bidashimishije hari abantu biba biri kumwe Eh, aho rero aho ni ibikoreye gatoya Eh, abana batoya tumaze kumenya yuko ari abana batoya batari kumwe n'ababyeyi babo ahanini zibaca ku kibuga cy'indege baca biyaranja bagaca mu nzira twe izindi nzira zatomowe banashaka hatari n'umupaka baki- bakagenda gufata indege iyo muga mu twebwe abaca ku mipaka igizwe n'itegeko twebwe twama twababajije muriko muraja he mugiye gukora iki ese ababyeyi banyu ba- ba- ba- barabizi iyo muhaye muja aho rero twebwe uku niko tubikora
Eh, none hari imi- iba- abafise impapuro hari impapuro ziba zisabwa ku bafise abavyeyi babo baba babahaye uruhusha bobo hari impapuro zi- zibagenga baba bafise bamwe bamwe baba bafite ibikaratasi bibaranga mugabo ahanini eh, iyo tu- iyo tubonye baduteye amakenga nicyo gituma duhamagaza ababyeyi yego mugabo rero tubonye yuko uyu mu- n'aho iyo bafite imyaka cumi n'umunani hari aho twi- twi- twigora cyane kuko tukumubwira tuti genda kwa notere hanyuma ujane n'ababyeyi ba- basinyire notere hanyuma ubone kugenda kuko tuba tuyigiye mugabo rero nyakubahwa eh, journaliste ndagomba ndababwire ikintu kimwe nabo rero kibatangaje icyo kintu ni ukuvuga yuko abana b'abakobwa arakubwira neza ati "Iki rero ngomba ngende muri omani ngomba ngende muri arabi sawudite hanyuma ukamubaza ati none arabi sawudite omani ugiye gukora iki ati ngiye gukora akazi ko mu nzu hanyuma rero eh, tuca duhamagaza ababyeyi babo ababyeyi babo bakavuga ati urabona umwana wanjye agiye guhangayika urabona ubuzima buragoye wumva ubu- umubyeyi aba abizi none Murakoze.
nk'uyu mwana ntari kubaka atonda uwo mwana wumubuza kugenda Eh, murakoze cyane rwose komiseri hatungimana jimmy mu biro bya pafe bijejwe uruja n'uruza mu burundi mwakoze cyane rwose mwakoze namwe inshuti z'ijwi ry'amerika aha niho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tubishoreje tubashimiye mwese rero kuba mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri sendirake franklin afatanije na innocent kimenyi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza mwumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika